Ed era 18 Amerik. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co kuwa kabiri itariki cumi na zine z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo mu burundi umugwi seve rujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wasoze igikorwa wari umaze umwe ukwezi urondera abafubwe mu kivunga mu rwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimanja n'icenda na mirongo icenda na kane byari bimaze hafi ukwezi none twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari bake bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe ahandi ugasanga abantu bahambwe umwe umwe ukwiwe uyo ni noe clement nziza icegera c'umukuru w'umugwi seve mu burundi mbere ko dushika kuri iyo nkuru n'ayandi makuru tubafitiye reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidele tuyahere mu yavugwa mu makungu abanyekanada babiri bakora amatohoza ejo ku munsi wa mbere niho bafata urugendo rubashikana muri irani kuraba ibisigarira hamwe n'agasanduku kirabura kabika amajwi vy'indege ya ukraine yakorowe na misile mu ndwi iheze bikaba vyashikirijwe n'abategetsi abandi babiri bazobasangayo mu minsi canke indwi ziri imbere batumwe ko na irani gufasha kumviriza amajwi muri ako gasandugu no gusuzuma ibisigarira vy'iyo ndege mu ntumbero yo kumenya nimba yararashwe ku bushake canke mu kwihenda iyo ndege ya Ukraine yo mu bwoko bwa Boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi yarashwe na misile y'igisirikare ca Irani imaze umwanya muto ihagurutse ku munsi wa gatatu hapfa abayirimwo bose ijana na mirongo irindwi na batandatu harimwo n'abanyekanada mirongo itanu n'indwi umushikiranganji w'ubutungane hano muri leta z'ubumwe za amerika william bare yashikirije ko abasirikare mirongo ibiri n'umwe ba arabiya saudite bari mu nyigisho za gisirikare hano muri amerika barungitswe iwabo ni nyuma yaho mu kwezi guheze mugenzi wabo arasiye abasirikare batatu ba amerika bariko barabaha imyimenyerezo mu kambi ya gisirikare ca Penkasora muri leta ya Florida mushiranganje William Bare yaremeje ko cari igitero c'iterabwoba ibiganiro vya mbere hagati y'abakuru b'impande zibiri zishamiranye muri Libya vyarangiye jo ku munsi wa mbere i Moscow mu Burusiya mushikiranganje w'uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije ko habaye intambuko zishimishije zatewe inyuma y'umunsi umwe ihagarikwa ry'imirwano rishizwe mu ngiro izo mpande zibiri ntizashoboye ariko gusinya amasezerano nk'uko byari bitekanijwe ejo ku munsi wa mbere ibindi biganiro vyaciye vyungururizwa kuri uyu munsi wa kabiri ivyo biganiro bikaba biriko birafashwamwo n'igihugu ca turukiya hamwe n'uburusiya
washington ijwi rya amerika leta z'ubumwe za amerika yifuza kugabanya abasirikare bayo bari ku mugabane wa afurika nk'uko vyashyikirijwe n'abategetsi b'igisirikare ca amerika general mark mille arongoye igisirikare ca amerika abishikirije mu gihe perezida donald trump asabiye ko inteko za otane zikora ibirushirije mu karere k'ubuseruko bwo hagati ni mu gihe kandi perezida w'ubufaransa emmanuel macron agiraniye umubonano na bagenzi we ba burkina faso chade nigeri mari hamwe na mauritania bafatikanije urugamba rwo kurwanya iterabwoba ku mugabane wa afurika amerika ifise abasirikare bashika ibihumbi ndwi ku mugabane wa afurika bakorana n'izindi nteko za afurika kurwanya intagondwa zikora iterabwoba cyane cyane muri somaliya abandi ibihumbi bibiri bariko baratanga imyimenyerezo ya gisirikare mu bihugu mirongo ine vya afurika inama nshingamateka ya israeli yaremeje ejo ku munsi wa mbere gushyiraho umugwi w'abashingamateka uzofata ingingo nimba umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu akwiye guhabwa ubudahangagwa ntabashe gukurikiranwa ku vyaha yagirizwa vyo kurya ruswa mu gihe uwo vyemeza uwo murwi uzoca ubirungikira inama nshingamateka yose ikoranye ikazovyemeza canke ikazobihakana netanyahu ntashobora gucirirwa urubanza ikibazo cy'ubudahangarwa kitavuye mu nzira ni mu gihe kandi afite icyizere cyo gutahukana intsinzi mu matora y'igice cya gatatu y'umushikiranganji wa mbere atekanijwe mu kwezi kwa gatatu
washington ijwi ry'amerika igisirikare cya afghanistan gishikiriza ko cyasambuye ibiro vya duwane abatalibani bahora batorezamwo amatagisi mu gitero cyabereye mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu umuvugizi w'igisirikare cya afghanistan eh, fawad amani yabwiye ijwi rya amerika ko uwo muhari wahora uharonkera buri munsi amafaranga arenga imiliyoni arenga ibihumbi mirongo itatu n'umunani by'amadolari y'abanyamerika kuri ivyo biro mu ntara ya fara ivyo bitero vya gisirikare ku batalibani vyatanguwe mu kwezi kw'icumi na kabiri mu ntumbero yo kwirukana abatalibani bari muri iyo ntara intagondwa z'umurwi wa al shababu zarishe abantu batatu mu gitero zagize mu masaha ya kare y'ejo ku wa mbere mu buseruko bw'igihugu ca kenya ni igitero kigira ica gatanu uwo murwi ukoze muri kenya mu minsi cumi n'itatu abarwanyi ba al shababu bagize igitero mu gisiri- mu gisagara ca kamute mu gice ca garisa igihe cy'isaha umunani zo mu ijoro mu masaha yaho bari baturutse mu gihugu ca somaliya abigisha batatu batari abayisilamu barishwe umuyisilamu umwe aranyuruzwa uwundi mwigisha arakomereka abagize ico gitero baragiriye baragiriye impuhwe umuforomakazi kubera igitsina ciwe arshababu yavuze ko ariyo yakoze ico gitero mu itangazo yashize ahabona ku rubuga rwayo ngurukana bumenyi rwitwa shahada ejo ku munsi wa mbere nyene
urakoze arobisi bigira imana ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe ry'abagore baharanira amajambere y'ibice byo hagati mu gihugu bugaragaza ko mu bana b'abakobwa bavyariye mu rugo abagera ku mirongo irindwi ku ijana baciriwe ivomo n'imiryango yabo iryo shyirahamwe rigasaba ababyeyi kongera gusubira ku vyo bishinze ibindi kuri iyi nkuru tumviriza mugenzi wacu asumutakaboye Isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro risobanura ko ryinjiye mu kibazo cyo kureba imibereho y'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato nyuma y'aho byagaragaye ko aba bana bahohoterwa n'ababasambanije bakongera bagahura kandi n'ihohoterwa bakorerwa n'imiryango yabo madamu odeta musengimana umuyobozi w'uyu muryango asobanura ko basanze abana babyariye iwabo bafite ihungabana rikomeye abana barahungabanye nta mutima bafite hanze mu muryango nyarwanda rwose imitima yarahungabanye abantu ntago batuje abantu ntago bameze neza ni ikindi kibazo rero gikwiye guhagurukirwa twasanze abana benshi ni nka mirongo irindwi ku ijana ari abana nibwo yaba ari mu muryango ariko ari wa mwana utabana n'ababyeyi ugasanga wenda ni wa mwana ba- baciye hanze hariya ube mu gikoni wirwariza kugira ngo abeho n'umwana we ni ukuvuga ngo n'abandi bamwe bariru- barirukanywe abatarirukanye abana abana abatarirukanywe abana birukanye aba- umugabo yagiye yirukana umugore ati "Iki- ni wowe ikigoryi niwe watumye umwana at- atwara inda kuba byonyine ah, niba umwana agiye hanze akaba agiye gusubira kwishakishiriza ubuzima azongera aru- asambanywe azongera abyare kuko agomba gushakisha ya mibereho igomba kumutunga igatunga na wa mwana we ababyeyi babifitemo uruhare rukomeye cyane ijwi rya amerika ryavuganye na bamwe mu bakobwa batewe inda bakiri batoya ubuhamya bwabo bugaragaza akaga batewe n'imiryango yabo nyuma yo kumenya ko batwite njye maze kumenya ko ntwite mama nabanaga na mama na papa papa yahise adutaragenda navuye kwa muganga uwo munsi bwacya yahita agenda kugeza ubu ngubu ntabwo nshaka yongera kugaruka mama yarambwira ati wowe tidore isi arabataye ugiye kundushya kandi ubona ari- hari barumuna bawe akajya ambwira nabi ati nza- ati ntuko nafite aho mushyira ati ntazaguha inzu yawe wenyine yarambwiraga ati ninteka utagiye gushaka ibyo uteka ati ntabwo ndi bukugaburire nabyari mfite cumi n'irindwi mu rugo ba- bamaze kumenya ko ntwite n'ibiryo kubimpa nabanza kurwana nabo bari siyenda burara ntibiragenda gutya ntibiragenda gutya kuko byageze n'igihe nje nta mu rugo njya kwa nyogokuru nyogokuru niwe wamfashije ariko nabwo kumfasha byaturutse kure nawe ntabwo yabyumvaga yaba aramfashaga hakazamo akandi kantu akongera akantu akancurira ngo nabaye indaya ngo nabaye iki ariko akongera akagarura umutima iyi miryango ifasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ishinja ababyeyi ko muri iki gihe badohotse ku burere batanga nubwo ababyeyi bahakana urwo ruhare tukimenya ko umwana atwite byaratugoye cyane kubera ko yari umwana mutoya mfite imyaka cumi n'itatu yaradutunguye cyane tuje- tugwa muri koma ari njye hagati yanjye n'umugabo ariko kubera ko mu muryango habaye ikibazo ari njye n'umugabo twarangije ukwezi ntawe uvugisha undi kubera ikibazo tw- twumvaga bi- bidutesheje umurongo ni igisebo ni igisebo gi- gikabije giteye n'agahinda njyewe ku giti cyanjye ntabwo ababyeyi twadohotse kuko nta mubyeyi wakwishimira ko yahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo ariko aba- abana uburere dutanga ntabwo bakibwumva ariko abana ntibanyurwa nkanjye mumaze imyaka makumyabiri nta- nta- ntabyara ariko urumva ubu hangeze si kumpekesha uruhinja biran- birangoye kandi ngomba no gushaka ibyo b'abana bitunga wa muryango imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cumi n'icyenda barindwi n'ibice bitatu ku ijana batewe inda ukudasobanukirwa ubuzima bw'imyororokere bikaza ku isonga mu mpamvu zo guterwa inda kw'abo bana kugeza uyu munsi inzego zinyuranye ntizirabasha kumenya icyakorwa kugira ngo icyo bamwe bita icyorezo kibashe gucika asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu mwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho ibisigarira by'abantu barenga amajana abiri na mirongo itanu arivyo bimaze kwegeranywa muri zone ya kamenge mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura ni mu kiringo c'ukwezi umugwi severe ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi umaze uri kurondera abahambwe mu kivunga mu rwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ryifashishije abakunzi baryo mu burundi muyisomerwa na mugenzi wacu desire atungimana ari kigali mu rwanda gikorwa cy'umugwi severe cuno wa mbere c'ukugururira bose kugira baje kuraba ibisigarira vy'abantu bimaze kuzugwa aho hahoze hari isoko n'ingoro y'umugambwe w'abadasigana vyaranzwe n'amarira menshi uno mukenyezi yahumutse ku vyambagwa vy'abajyango biwe aheruka bakiri bazima mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane Naona shati ya papa, naona shati ya mtoto wangu, naona shati ya mtoto wangu na viatu vyake, naona viatu vya Samia mie, naona visa, naona viatu vya mtoto wangu mie, naona viatu vya Samia wangu. Yo Yesu we, yo baba we, yo Mungu wangu.
iruhande y'uwo mukenyezi hari abandi bavuga ko babuze ababo ico gihe bihanganye bashikiriza ko hogira igikorwa kugira ivyabaye ntibikomeretse imitima y'abasigaye uyu ni umwe muri bo ibi bintu birababaje kubyumva no kubibona ariko i- ni uko intumbero mbona bobiha ni uko byoha icigwa n'abasigaye kugira ngo bibafashe kubana mu muco ariko hatabayemo kwihorana niko je nobifata urabona hariho benshi twabuze abantu tutababonye irengero iyo bishitse rero ukaza wumva nk'ibi byabaye urashobora kuza hari igikorwa cibuka impuzu yari yambaye cambure ntuba ukiyibuka bitegerezwa kubabaza mu mutima ariko bikaca bisaba uko haba umuntu kwihangana ababuriye ababo mu ntambara zabereye muri zone kamenge bifuza ko ivyabaye bitosubira nzotunga impaye jafa ari mu babuze afisha ico asaba cokogwa muri rusange kuri ivyo bisigarira vy'abantu bikiriko birazugwa je mbona nituba muri kabajende je mu- igikuru muri vyose je mbona bogira ikigandaro kivunga hanyuma tugasabirana ikigongwe abantu abajejwe ibintu vy'imana bakadusabirira ku mana igisabisho hanyuma ibintu bigahera tukabandana tubaho ku mutekano nangere umugwi severe wugururiye imiryango kuri uno wa mbere uwo wese yifuza kuraba ibikorwa waranguye muri kino kiringo c'ukwezi kumwe icegera c'uwo mugwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye no kunywanisha nowa clement ni nziza atanga icegeranyo c'ivyaranguwe byari bimaze hafi ukwezi none twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari bake bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe ahandi ugasanga abantu bahambwe umwe umwe ukwiwe ahandi ku makuru duhabwa bakatubwira ko hariho n'abantu kubera abantu baba biciwe ngaho muri quartier ya kamenge barashobora kubera bataronka umwanya wo kuja guhamba mu matongo asanzwe yemewe n'amategeko bagapfa kubazana ngaha ko vyihuta n'uruvangire rw'abantu bashobora kuba baraguye hano barashika ku gitigiri ca baba amajana abiri na mirongo itanu n'amajana abiri na mirongo irindwi ni hagati yaho kubibaza nimba kugururira bose kugira baze kuraba ivyo bisigara vy'abantu bidashobora kuzura kaboze muri severe barabihakana icegera c'umukuru w'uwo mugwi avuga ko hari ibitegekanijwe kugira ntihabihahamuka kuri bamwe twarategekanije igikorwa cyo gufasha abantu baba bashikiwe ntihahamuka kubera babonye uwabo aho yaba yaratawe bifatiye nko ku mpuzu cyangwa ibindi yari yambaye icyo gikorwa kirakorwa kandi ahantu hose tugikoreye nk'uku turagitegekanya kugira ngo ntihagire umuntu asubira guhahamuka kubera ibintu asubiye kwibuka afatiye ku byo abonye bituma aca yibuka amabi yaba yarashikiye uwiwe icyo gikorwa kiriko kirakorwa twaragitegekanije n'ungaha kirahari kwerekana ku mugaragaro ivyo bisigarira vy'abantu bahambwe mu kivunga bifise akamaro mu bijanye no kumenya ukuri ku vyabaye no kunywanisha nowa clemani nziza atanga isiguro ibi ntibidufasha twebwe nk'abarundi kugira ngo tumenye ibyabaye muri kahise abashaka gushobora kumenya neza ingene ibintu byagenze bamenye bafise ibimenyetso by'ingene ibyabaye muri kahise byaba byarabaye kandi bifashe n'abantu bashobora kuba bavuga bati twebwe ntituzi aho abacu ba- bagiye ntituzi iyo bahereye arababwira nk'ikigandaro bagikore arabashobora gukora ya migenzo yose abarundi basanzwe bakorera umuntu yitavye imana ba- babikore mu buryo busanzwe bwemewe n'imigenzo y'ikirundi umugwi severe umenyesha ko ico gikorwa co kuzura ibisigarira vy'abantu bahambwe mu kivunga kigiye kubandaniriza no mu zindi ntara z'igihugu ugasaba uwo wese afise inkuru z'ahari ivyo binogo rusangi kubimenyesha uwo mugwi icegera c'uwurongoye mugwi severe akavuga ko inyuma y'ikiringo c'imyaka ibiri umugwi uzoshira ahabona ibizaba vyavuye mu matohoza ku bagirizwa ubwicanyi bwabaye kuva uburundi bwikukira gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani mu burundi kandi abantu bagera ku bihumbi mirongo ibiri ibintu byabo bigizwe n'imirima inyubakwa n'ibindi byarononekaye mu mezi abiri aheze mu ntara y'akayanza biturutse ku mvura y'isegenya buramatari w'iyo ntara nisete ndayizeye yabitangaje ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye hari mu gihe yashikiza ibyaranguwe mu ntara yiwe n'ivyayibayemwo mu mwaka uheze ahamagarira abanyagihugu kuba barafashanya hagati yabo mu kurindira imfashanyo y'ubushikiranganji bwo gushigikirana ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa na mugenzi wacu eroge wirikaneza imvura y'umurengeri imaze iminsi igwa mu burundi no mu bihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko ntiyasize inyuma intara ya kayanza ari mu buraruko bw'ico gihugu mu mezi abiri aheze buramatari w'iyo ntara yemeza ko abantu bangana ibihumbi mirongo ibiri ibintu vyabo vyononekaye cane amahegitari ihumbi bibiri y'imirima aratwarwa mu gihe inzu ijana mirongo irindwi zabomotse amajana ane na mirongo itatu nazo zisiduka igice kimwe anisenda yizeye mu cegeranyo kiranga ivyabaye n'ivyakozwe mu ntara ya mutswa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yabwiye abamenyesha amakuru ko ariko agerageza gukorana n'ibisata bitandukanye harimo ubushikiranganji ubushikiranganji bwo gushirikirana kugira ngo basizwe mu kangaratete n'imyuzura bafatwe mu mugongo ku rutonde twari dufise rero ku byo twashoboye gutohoza mu makomine atubwira ko hashobora kuba hari inzu zire- zishika ijana na mirongo itatu zabomotse n'izononekaye zishika amajana na mirongo ibiri na zitanu mugabo hariho n'ahantu usanga hari ishuri imwe c'amashuri abiri yagurutse ariko si ibintu vy'ukuri novuga ko birateye biteye ubwoba uganje n'ibyabaye nko mu c'ibitoke aho ubuzima bw'abantu bwahasigaye eh, uganje byabaye n'ibujumbura ndetse uganje n'ivyo niba mu bindi bihugu twari twavuga yuko ahubwo ibintu twoshimira n'imana ko ibintu ari ibintu bisanzwe n'imirima itari mikeya nayivuze yarononekaye hari haguye urubura hari ngaha muri komine kayanza hari muri komine muhanga hari muri komine Ga- butaganzwa hari hagiye haraba urubura hariho n'ahantu hamwe hamwe nko muri komine matongo na gatara imirima yatwawe by'ukuri eh, hari ibintu vyononekaye twarabitondekanije rero byose tuzobishikiriza aba- abo dusanzwe dufashanya bimwe turamaze kubitanga muri iryo huriro eh, ry'igihugu rije kuraba ibiza biba byaracitse kugira badufashe mugabo ibindi tuzobiruka mu bushikiranganji gushigikirana bwacu aho dushobora gufasha abashobora kuba barahuye n'izo ngorane imbere y'uko ubwo bushikiranganji bufasha bwana ndayizeye afise icyo asaba abanyagihugu b'intara yiwe hari ikintu bita uh, gufashanya mu kibano turashimira rero abanyakayanza kuko nabo bantu abise inzu zaba zarabomotse ntabo twumva uh, baryama mu gahinga ntabo twumva batagira aho baba ba- ba- hariho inshuti n'abagenzi babaye barabasendereza babaye barabafasha uwo mutima wo gufashanya rero niwo dushima cyane kandi niwo duhamagara n'abanyakayanza ni n'abo bantu bashikiwe n'ibibazo kuko urabye nk'imirima amahegitari y'imirima ashobora karonekaye uriko biharura imirima yababa amahegitari arenga ibihumbi bibiri hari abantu ibihumbi hafi mirongo ibiri tuvuga ko ibintu byabo byanonekaye cyane murumva ko hariho abantu bashobora kuba bari mu ngorane tukabasaba ko baba barafashanya mu kibano uwakoze icyo yirengaje gufasha ubundi hanyuma natwe turi ko turagerageza ko duhadura hirya no hino kugira ngo turabe yuko aho bishoboka hashobora kuba bari kurusha abandi ko tubona ubu tubagarukirako kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze imyuzura y'imvura imaze guhitana abantu batari munsi ya mirongo ine na batanu mu burundi abataramenyekana igitigiri baburirwa irengero amazu atari make n'imirima hamwe n'izindi nyubakwa nk'amabarabara amashure n'ibindi birononekara eroje burikaneza ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya tanzania barinubira uburyo icyo gihugu gikoresha politike mu bijyanye n'ubuzima bwabo ni nyuma y'aho ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi hcr rivuga ko rigiye guhindura amwe mu mashyirahamwe mu mugambi wo kongereza ibikorwa byo gufasha impunzi ziri muri tanzania muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mugenzi wacu james joven yaganiriye na zimwe muri izo mpunzi niko bimeze gusa kimwe ntabwo kubashimira no kubakengurukira kukigora umwama mugira iminsi yose ko kuza kumviriza ibirego n'ingorane dufise impunzi z'imutendere impunzi z'imutendere ingorane ya mbere dufise urazi ko ikibazo cy'ubuvuzi n'ikibazo cy'ibifungurwa ari kirumara kuri buzima bw'umuntu kiretse gusa bivanye n'uko iyi ngorane yadutse mu mashyirahamwe ariko red cross yoyo biraboneka neza ko atakindi igamije igamije ahubwo niyo isa n'uko mengo niyo yaterewemo politike yo gukwiragiza wa mugambi wo kwirukana impunzi ku nguvu kuko impunzi yicaye mu ikambi itari kiravugwa kuvugwa nta kindi kintu urumva ishobora kubikora ko hopfuma habona injyaho ko umuntu abura kuvugwa kuko abantu bari ku bitaro bagwaye ni benshi kandi barajwe babuze imiti none imiti bavuga ngo baje kuboresha adatevyo icenda n'ishamwe UNHCR yumvise amarira yatwebwe impunzi yafatikanye n'amashyirahamwe atandukanye barahindura amashyirahamwe amwamwe ndibuka bakoranije abarongozi eh, barongoye ikambi barababwira bari kumwe n'amashyirahamwe atandukanye baravuga ihindagurika ryabaye ku mashyirahamwe bageze ku ishyirahamwe ry'amagara y'abantu baravuze bati turamaze kora neza neza kubw'ivyo rero inyishu yanyu yabonetse twazaniye ishami rya MTI ni kuvuga Medical Team International rigiye kuzohora rikora igikorwa c'ubuvuzi ata kuvuga ngo yifatikanije n'indi shirahamwe kuko rifise ubushobozi twebwe se twarakomye amashi twavuga tubigenze neza ariko kandi amakwa dusumira tubona iryo shirahamwe vyanse ko rishobora gutangura imirimo yaryo kuko vyategekanizwa ko ritangura itariki abuze imiti abantu ntibavugwa tukumva yuko MTI kuko yamaze kwitegura gutangura n'amasoke y'imiti niyo bari bayafise nta gishasha tubona iryo shirahamwe ryokora ryanari gukora mu myaka itatu irenganye bavuga ngo bagiye ngo kuzohindura kuzohindura bahindura bahindura iki rero turabona ko hariho ukudutererekana muri leta kuko twashimye ingingo UNHCR yari yafashe ni ukuvuga nije mu ngiro nije mu ngiro kugira andi mashirahamwe yemeye akagenda n'iryo shirahamwe Red Cross rigende reka reka reka twe tuza turiko turarira twabuze ayo dukira nayo tumira twabuze aho twitura kuko aho twokwituye muri leta nibo bagarutse haza icegera c'umushikiranganji akorera mu bushikiranganji avuga yuko ayo mashirahamwe ategerezwa gukora vyanse bikunze iryo shira hamwe ryagiriye nabi impunzi abantu rikabavuza imiti atayiriho aho ugenda ku bitaro ugasanga parasetamo ntayiriho aho ugenda ku bitaro umwana w'uruyoya akavuzwa imiti y'ibidongi kandi umwana yategetswe kuvuzwa imiti y'amazi ugasanga umuntu avuzwa kinine aho ugenda ku bitaro ugasanga aruntayo uronka ugasanga abantu barabuze ayo bakira nayo bamira none akamaramaza haraye haje icegera c'umushikiranganji avuga yuko iryo shirahamwe ririnda gukora vyanka vyakunda ishirahamwe ryari rije gukora ris bisubizwa inyuma ku mvo zitazwi kandi muri HCR muri UN bari baradutangarije yuko ishyirahamwe rya Red Cross ryatashe hazoza ishyirahamwe rya MTI twari tuvyizigiye rwose tuvyishimiye kugira ngo turonke imiti tuvugwe none hera aba vyasubiye inyuma mu bisanzwe ikibazo cy'impunzi ikibazo cy'impunzi hano mu ikambi ya mutendere cyabaye ndanse eh, kuko ugerageje ishami dufise ku bijanye n'amagara y'abantu iryo shami rigiye kuva ryatanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano mu ikambi ushu- wumva ko rimaze imyaka eh, ishika eh, ine rimaze imyaka ine ririko rirakora nta kintu gishemeye ryigeze rikora ni ukuvuga ryaranzwe n'ubunenge bwinshi ugerageje nk'ukuntu ryatanguye ubwa mbere twabayeho atanzu yo kubikamwo abantu bapfuye bita eh, morgue twarahabaye mw'ico gihe ugasanga umuntu yapfuye ariko arabikwa hamwe eh, n'abantu bakihema ico naco nyene twarasemereye twebwe nk'impunzi turakoma induru batinda barubaka eh, akazu- eh, inzu yo gushiramwo yo gushingura abantu yo gushiramwo abantu ba- ba- bitavye imana ariyo bita morgue ariko ivyo vyose naho nyene ishamwe Red Cross ryagiye rirangwa n'ibintu vyinshi vyinshi bibi aho umuntu agenda kwivuza eh, ugasanga umuntu ntariko arafatwa neza ugasanga abaganga baje ariko ariko- ntibariko arafatwa neza bikaca bidutangaza yuko ivyo bintu umenga n'ibintu vya politike biri mu- mu- mu makambi batuzanyemwo kuko ugiye kuraba leta ivuga yuko idashigikiye ubusuma idashigikiye abantu bakora nabi irongowe na perezida magufuri mugabo ukaza wumva umuntu avuye mu bushikiranganji akagaruka ngo irishirahamwe rya- ryakoze ubusuma rya- ry'ivyo imiti ritavura abantu ngo nirigaruke rikore none wumva ivyo bintu bi- atarimwo politike icyo dusaba leta leta ya tanzania ni ukuri iryo shyirahamwe rya red cross ariyo red cross tanzania yego ni ishyirahamwe ry'igihugu mugabo ibyo rikora rikora ibintu binyuranye n'amategeko mpuzamakungu jewe cya mbere saba saba leta ya tanzania irongowe na perezida magufuli ko yanka ubusuma ikanka abantu bakora nabi ikanka abantu bakorera nabi abanyagihugu nitugwanire natwe bareke gutuma abantu bo mu bushikiranganji bagaruka kuzana amashyirahamwe kandi tumva iyo agendera hose akura abantu bakora nabi kandi amashyirahamwe akayahagarika yakora nabi nareke gushigikira ibyo bintu haseri nayo tuyisaba ko yoguma ku ngingo yari yatubwiye bakazana iryo shyirahamwe ryoshobora kuvura abantu abantu twari twiruhukije kugira ngo tugiye gukira indwara zimwe zimwe tugiye kuronka imiti tukavurwa neza none iryo shyirahamwe rikaba ryasubijwe inyuma kumva twe tudashobora gutahura haseri ntihagarare nka haseri kugira ngo ishobore gufasha impunzi twongeye tugasaba amakungu yaduhagurukire yatugwanire ko twe ntitugira ikituvugira niyo tuvuze ca dupfungwa nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika Ayun black African boy boy. Yeah, yeah, baby, baby, baby.
C-O-M.
No le camille si manioco, yeah. Into no le lante no le danza. Wogana kunonya jiwa kukumia. Ataleta na bianco tomia. Come that busy body by your chance. Embalasi yanji boga mu rest. Abata sobola kuzina batu weka fast. Baleke bagobe eh eh. Gogo nesize. You're the only one I give my body, body. You're the only one I cause it's over, body. You're the only one I give my body, body. Yeah, yeah, yeah. But when this you're the only one I give my body, body. You're the only one I cause it's over, body. You're the only one I give my body, body. Yeah, yeah, yeah. See the bubble, I see the mouse, baby body, probably the one. Yeah, see colati, the see colati, the baby, when Bella, see yeah. Wazuk Semsi, Wazuk Semsi, Wasingo Bongo Wanga Bweboka. Oh, by the war, bit over. Oh, by the war, Sulawa. Well, you will be in packaging. Ula won't be poor. Oh, cause you more be pinga. Oh, mommy, I'm holding God, you get that baby. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. Who win this? You're the only one I give my body, but the You're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but the Yeah, yeah, yeah. amanyuzi nakadansi muwakati kumenyekanta solankuwa nerisiti awali mubisonda mukole yuki tunywesigabele yabanyamukumbuti batinsomesa kumukwano kubandilana mbele tata ovele mama nkusinga haiti ndi muwanvu tukube dansi tuli bazongo tubagamba tetubabusa tebalina kumanya byetulikabo bayuza amete tubagamba tetubabusa singa batumanya batule muluko bayuda obadowo birowa obadowo sulowa waliwo byempaka ejinze kulowombi kuwe when necessary. You're the only one I give my body, body. You're the only one I cause it's over, body. You're the only one I give my body, body. Yeah, yeah, yeah. But when necessary. You're the only one I give my body, body. You're the only one I cause it's over, body. You're the only one I give my body, body.